ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda ho turi no kuri fm ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu i kigali na mirongo cyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi ikisoro muri uganda mudusange kuri fm mirongo inani n'umunani ibice icyenda ya voice of muhabura turumvikana kandi ku isi hose kuri interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com no ku mbuga mpuzambaga facebook x instagram na youtube kuri radiyo yacu voa kuri mikoro muri kumwe na jeffrey mutagoma ni umwanya w'ikiganiro muri sanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
bimwe mu bihugu bikomeye n'imiryango mpuzamahanga bimaze iminsi bifatira u rwanda ibihano n'ingamba mu byerekeye ubukungu na diporomasi bivuga ko ari uburyo bwo kuruhatira guhagarika inkunga yose ruha umutwe wa m makumyabiri na gatatu urwanya ubutegetsi buriho muri repubulika ya demokarasi ya kongo ku rutonde rw'ibihugu n'imiryango mpuzamahanga bimaze gushinja u rwanda kugira uruhare mu ntambara ibera muri repubulika ya demokarasi ya kongo no kurufatira ingamba zigamije kurwotsa igitutu ngo rwubahirize ibyo rusabwa hariho canada yahagaritse itangwa ry'impushya ku bohereza mu rwanda ibikoresho by'ikoranabuhanga ivuga ko itazongera kugira ibikorwa bishya by'ubucuruzi biba hagati yayo n'u rwanda yahagaritse kandi inkunga ku bikorwa by'iterambere ry'ubucuruzi by'abikorera harimo n'ingendo z'ubucuruzi ivuga ko izanasuzuma uruhare yagira mu bikorwa mpuzamahanga bitegurwa n'u rwanda na gahunda zarwo zo kwakira ibindi bikorwa mu bihe biri imbere leta zunze ubumwe za amerika yafatiye ibihano umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga generali wavuye ku rugerero james kabarebe imushinja kugira uruhare mu gushyigikira umutwe w'inyeshyamba za m makumyabiri na gatatu ubwongereza nabwo bwahagaritse zimwe mu nkunga bwateraga u rwanda burufatira rero n'ingamba zirimo guhagarika kurutoreza ingabo kongera gusuzuma impushya zo kugurisha ibikoresho bya gisirikare n'izindi zirebana n'ibya diporomasi ubudage bwabaye buhagaritse kugura kugira izindi mfashanyo ubu nshya bugenera u rwanda buvuga ko buzongera gusuzuma n'ibirebana n'ubufatanye bifitanye ibyo bihugu byombi muri iki gihe umuryango w'ubumwe bw'uburayi nawo wasabye ko amasezerano y'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro rugurisha mu mahanga yasubirwamo umuryango w'abibumbye nawo mu mwanzuro wawo w'ibihumbi bibiri magana arindwi na mirongo irindwi na gatatu wamaganye wihanukiriye ibitero umutwe w'inyeshyamba za m makumyabiri na gatatu ugaba mu burasirazuba bwa kongo usaba u rwanda guhagarika icyo wemeza ko ari inkunga rutera uyu mutwe u rwanda rwagumye guhakana ibyo rushinjwa byo gushyigikira umutwe wa m makumyabiri na gatatu icyo ukora ntirubura ko kuvuga rweruye ko ibyo ukora bifite ishingiro rushimangira ko leta ya kongo yananiwe gukemura ibibazo bireba abaturage bayo ku rundi ruhande u rwanda rushinja repubulika ya demokarasi ya kongo gushyigikira imitwe y'abarurwanya mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi turareba ibi bihano n'izi ngamba bifite ingaruka ki ku bukungu bw'u rwanda no ku mibereho y'abaturage abashinzwe gutsura ubukungu bw'iki gihugu babyifatamo bate umutumirwa wacu w'uyu munsi ni dr olivier kamanzi washinze akanayobora ikigo cy'urugaga rw'abacuruzi bo muri amerika gifite icyicaro i chicago muri leta ya illinois hano muri amerika gikorera ariko mu bihugu bigera kuri mirongo itatu na bitanu byo muri afurika guverineri wa leta ya illinois yamuhaye inshingano zo gutanga uburenganzira bwo gucuruza no gutunganya itangwa ry'amasezerano agenga imirimo yo muri iyo leta akaba ari impuguke mu byerekeye ubucuruzi n'imari turavugana ku murongo wa telefone ari i chicago muri leta ya illinois eh, bwana kamanzi ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku ijwi ry'amerika
muraho neza geoffrey mutagoma yego turaho reka mbanze ngushimire rwose ko watuboneye umwanya hano ku ijwi ry'amerika ukaba ugiye kudufasha eh, gusesengura iyi nsanganyamatsiko y'uyu munsi
Ni- murakoze cyane
dutangire ubundi ku kintu cyitwa ibihano hari ibi- ibi- ibyitwa wenda umuntu yavuga ko ari ingamba zafashwe ariko iyo noneho hagiye bigiye mu rwego rw'ibihano ubundi ibihano by'ubukungu bisobanuye iki ku- mu rwego rw'ubukungu
Ye, murakoze cyane Ah, nk'uko watangiye usobanura eh, ibi bihano byagiye bifatwa n'ibihugu bitandukanye kandi buri gihugu gifata ibyo bihano bitandukanye buri gihugu cyagiye gifata ku giti cyacyo bihano bitandukanye hari n'ibyo byagiye bifatwa ubona bidashobora gushyirwa mu bikorwa ubu ngubu ariko basho- bavuga yuko bashobora gufata n'izindi ngamba cyangwa ibindi bihano mu gihe kizaza Ah, izo ngamba kenshi zifatwa hari hari ikibazo kigomba gukemuka nk'uko wabisobanuye neza cyane icyo urumva ko ba- ari ari uguha igitutu u rwanda kugira ngo ruvane eh, abasirikare babo b'u rwanda muri congo eh, no gusaba ko igihugu gihagare- gihagarara gufasha uriya mutwe wa M- eh, makumyabiri na gatatu ah, na- n'abandi n'izindi ah, imitwe iwushamikiyeho nka afc Ah, ibyo rero ah, akenshi mu bihano bijyanye n'ubukungu nabishyira nko mu rwego cyangwa se mu bwoko nka bu- butatu cyangwa se butanu hari ibihano bi- by'ubucuruzi n'imari ah, cyangwa se economic and finance sanctions nuko nabyita mu cyongereza hakaba n'ibihano byo mu rwego rwa gisirikare nk'uko wabisobanuye bihagarara nko gutanga intwaro za- byagomba gutanga nko kugurisha izo ntwaro ku gihugu nabyo bishobora guhagarikwa hari ah, gufatira imitungo y'abantu ah, n'ibintu batunze cyangwa se no no kugenda hirya no hino urabona ko ubucuruzi nabwo buba agomba kugenda ntabwo wacuruza utabasha kugenda ntiya n'ibyo nakwita travel ban hari n'ibindi bi- bi- bi- bihano bishobora gufatwa cyane cyane ah, bireba nk'ibicuruzwa by'ingenzi by'igihugu twavuga nk- ufashe nk'u rwanda nko gucuruza nk'ikawa icyayi n'ibindi bicuruzwa bikomeye ku gihugu bizana imari bizanira ah, amadovize igihugu nabyo usanga nabyo mu rwego rw'ubukungu usanga ah, ari byo byitabwaho cyane kugira ngo mu rwego rwo kugira ngo ibyo bihano bishobora kuba byagira icyo bigeraho Ah, ubwo ndavuga ku bantu babitanga ikigaragara ni uko eh, ibi bihano nk'uko byagiye bit- bi- bi- bitangwa navuga ko biri mu bwoko bubiri hari ibihano byagiye bifatirwa abantu ku giti cyabo cyangwa icyo bita targeted sanctions byibasira nk'umuntu ku giti cye cyane cyane usabye ibihano byibasira nk'abantu baba- b'abayobozi hakaba n'ibindi bihano urebwa nabyo bishobora bi- bi- muri rusange ubona bigamije o, ku gihugu cyose cyangwa se bishobora kugira ingaruka ku baturage b'igihugu cyose atari abantu bamwe ariko bishobora kugira ingaruka ku gi- ku gihugu cyose nk'uko yari imaze kubivuga Itangiri- itandukanyirizo riri muri ibyo bihano bibiri navuga urebye muri rusange byagiye bifatwa ni uko biriya bihano bifatirwa ku bantu b'abayobozi cyangwa se target sanctions usanga aribyo bigira ah, bigira icyo bigeraho cyane urebye byagiye bikorwa ufashe muri libiya ugafata muri iraq n'ahandi hose byagiye bifatirwa eh, aba- haba- na- hirya no hino ku isi usanga aribyo bigenda bigira icyo bigeraho Na- ibifatirwa abaturage urumva bigira ingaruka ku muturage cyane ariko aba bandi b'abayobozi nta ngaruka zikomeye zibageraho kuko bo basha- baba basanzwe bifite bafite amikoro baba bafite n'ukuntu ba- ba- babyikuramo Ah, nu- nu- muri muri urwo niho nabishyira muri muri mu- muri urwo rwego dukomereze kuri Bikorwa ibyo bite?
ngibyo bifatirwa abaturage noneho eh, kuko wari ubi- ushyize mu mu mirwi itandukanye cyane cyane tu- noneho tugaruke kuri biriya iby'ubukungu ne- cyane cyane ibirebana wenda n'ibicuruzwa bijya cyangwa biva mu rwanda Tu- turebe noneho ibyo bifite ingaruka ku baturage n'uburyo eh, izo ngaruka ziza zibageraho zite biba byifashe bite
Re- reka tw- twifashishe nka nk'ingengo y'imari yatanzwe n'u rwanda ah, muri mu myaka mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri ingengo y'imari ya bihumbi makumyabiri na kane n'ibi- n'ingengo y'imari ya makumyabiri na gatanu urebye ingengo y'imari muri rusange muri yose hamwe n- nyishyize nko mu madolari igeze nko ku ma- ku mamiliyari hafi a- a- miliyari eshanu z'amadolari uko na- na- mbishyize mu madolari niko nabivuga urebye ah, amafaranga aturuka hanze aturuka hanze ari mu rwego rwa rw'inguzanyo eh, ndetse no mu rwego rwa eh, na- navuga ngo iki rwa rw'ibihano ndetse na- na- na- nawuciye mu rwego rwa rw'inguzanyo ndetse n'imfashanyo bigeze hafi ya mirongo ine na kane ku ijana y'i- y'ingengo y'imari yose bivuga yuko mirongo ine na kane ku ijana ibihano byo bifashe ayo mafaranga agomba kugira aho aturuka icyo gihe abatu- abaturage ayo ma mirongo ine na kane ku ijana yajyaga mu- gufasha abaturage iyo ngingo y'imari yerekana ko ayo mafaranga yagombaga kujya mu bikorwa by'iremezo mu bintu bitandukanye hirya no hino ku isi ayo mafaranga rero asho- asho- atabonetse urumva ko abaturage nk'ibyo bikorwa by'iremezo n'ibindi byagombaga gukorwa bishobora kugiraho ingorane zikomeye cyane ari nka- nk- nk'ingabo zoherezwaga hirya no hino kubungabunga ah, gu- ah, mu mu bikorwa byo Amahoro.
kubungabunga amahoro ku- hirya no hino ku isi Mm.
ayo mafaranga nayo ageze hafi hafi ku miliyoni magana atatu na cumi na zirindwi urumva ibyo bihano bifashwe babasirikare bajya kubungabunga bafite imiryango nabo boherezaga imiryango yabo ayo mafa- amafaranga avuyeho iyo miryango yabo nayo yagerwaho ingorane icyo gihe ah, u- umuturage usanzwe urumva nari maze kukubwira ni mu- mu rwego rwo kohereza ibicuruzwa ibyo bicuruzwa byoherezwa navuga yuko imba byoherezwaga hazaga amadovize amadovize agafasha bije y'u rwanda cyangwa se agafasha n'imari y'u rwanda icyo gihe hari ibintu bishobora kubaho nabyishyira nk'urwego ah, rutatu icya mbere ingengo y'imari ingengo y'imari izahungabana Ah, icyo gihe nkuba nimaze kubivuga abaturage nabo bagire ikibazo ah, cyo ah, nko mu- mu byo- mu rwego rw'ubuhinzi mu mu rwego rw'ubuvuzi mu nzego zose icya kabiri imirimo imirimo izagabanuka ishobora kugabanuka bitewe n'uko ya mafaranga yabonekaga noneho ako ka- iyo mafaranga yazaga aje kubaka nk'ibyo bikorwa by'iremezo o, cyangwa se kubaka ibitaro kubaka amashuri gufasha amashuri ayo mafaranga nayo azagabanuka Eh, navuga ibyerekeranye n'izamuka ry'ifaranga ku- u- mu rwanda kubura ko nimba amafaranga atakiboneka nimba umuntu adashobora gukora ngo abone akazi ni ukuvuga yuko atazaba afite amafaranga yo kuba yab- yabona ukuntu ajya guhaha ku isoko icyo gihe nabyo bizagira ikibazo cyangwa ibicuruzwa bimwe bidashobora kwinjira kubera ko nta madovize ahari bizazamuka ubwo bi- byerekana yu- kubera ko nta mafaranga ahari yo gutumiza i- ibicuruzwa ibije nabyo bize bigera mu gihugu bihenze cyane icyo gihe bituma bituma n'ibicuruzwa ku isoko nabyo bishobora kuzamuka urumva a- ari ubwerekeranye na eh, eh, n'imari ingengo y'imari izahungabana ubwo namaze no kuvuga ibyerekeranye n'ifaranga ku isoko riza rizabura- eh, rizazamuka ibicuruzwa bizazamuka ku isoko imirimo nayo ishobora kubura kubera abaturage badashobora kwihingira badashobora kwikorera gukora imiri- iyo mirimo kubera ko akazi kabuze ibyo ni ni bimwe- natanga nk'urugero wenda rufatika dufate nk'urugero igihugu cya ah, igihugu cya- navuga igihugu nka cya canada dufate nko amerika ah, n- n'ibindi bihugu byagiye bifata urugero eh, bifata ibihano nk'igihugu cya amerika ah, muribuka kiriya gi- ikigo gi- gishinzwe ah, gutanga eh, imfashanyo cya usaid Mm.
ah, cyahagaritse imfashanyo ah, ku rwanda no ku bindi ntabwo ari u rwanda gusa n'ibihugu byinshi ni ukuvuga ko iyo mfasha- imfashanyo yajyaga ijya mu gufasha abaturage cyane cyane nko mu mashuri kugaburira abana uh, nko mu buganga ah, yajyaga mu buhinzi n'ahandi henshi hatandukanye Kube- kuva iriya ariya- iriya mfashanyo yatangwaga yahagarara ni ukuvuga ko hari eh, ibigo bimwe na bimwe bishobora kuba byarahagaritse gukora n'ibindi bishobora kuzahagarika gukora kubera iriya mfashanyo bivuga yuko abo bantu bakora bari basanzwe bakora mu yo- mu bakora mu- bari mu- mu- mu- mu burezi ari mu buhinzi ari mu buvuzi icyo gihe ntabwo bazashobora kongera gukora ni ukuvuga ko iyo mirimo izahagarara izagira ingaruka ku muturage ku buryo bufatika Eh, navuga nko- nko- nk- nk'ingengo zajya nko nka canada canada iravuga iti abantu mu buryo mu rwego rwafashe ibihano mu rwego rw'ubucuruzi nko kuvuga guti i- ingendo zajyaga zikorwa mu rwego rw'ubucuruzi bumva abantu aba, ah, mu rwanda rwajyaga nko guhahira muri canada rugafata nk'ibigu- eh, nk'ibiha- nk'ibicuruzwa bimwe na canada yoherezaga mu rwanda n'ibihugu turabihagaritse hari ibicuruzwa byazaga bikajya nko mu nganda guteza imbere inganda z'iwacu zo mu rwanda icyo gihe izo nganda ntizashobora gukora ntizadashobora gukora ni ukuvuga ko abakozi bazabirukana urumva ko bishobora kugira ingaruka kuri abo bakozi bakoraga Ah, i- ubwo mu- mu- mu buryo rero hari icyo ugize kumbaza uvuga uti se bishyirwa mu mu bikorwa bite Ah, sinzi nicyo nimba nigize nyigoso- ngira icyo nkivugaho Ura- biriya bihano byafashwe urabona ko byagiye bifatwa hagati igihugu hagati y- igihugu gifata ibihano byacyo ku giti cyacyo bityo ah, hagati y'u rwanda n'icyo gihugu nibyo nabyo twita bilateral hari n'ibindi bihano byagiye bifatwa ah, ah, mu buryo ah, nk'umi- Mpuzamahanga, ku ah, rwego nk'imirya- rw'isi.
yeah. Eh, eh, mu buryo- mu buryo- nk'imir- nk'imiryango y'ubumwe bw'uburayi Na Africa ONU, Multilater- yego.
multilateral yego Mm.
hari n'indi ni- na biriya byafashwe ni- eh, n'umuryango w'abibumbye Ah, u- kuri biriya byafashwe ku- buri gihugu ku cyacyo eh, reka nongere nkange nk'urwa rugero nayo mfashe rwa canada wabonye ko canada ifata ibi- eh, biriya bihano Ah, minisitiri i- minisiteri ishinzwe ububanyi n'amahanga i- yari ifatanyije n'izindi za minisiteri navuga zimwe nk'ubucuruzi bose ba- ba- bahuriye hamwe ba- ba- bafata biriya ingamba z'ibihano babifatira hamwe Mm, zari minisiteri Bivuga eshatu yuko- ngira ngo inzego za Eh, hari leta eshatu minisiteri eshatu Mm.
Eh, ba- minisiteri eshatu icyo bishaka kuvuga bazanye hamwe ni uko buri minisiteri ifite icyo yakoranaga n'u rwanda niyo mpamvu wabonaga nk'iminisiteri y'ubucuruzi twafata nk'urugero yavuze iti ibicuruzwa bimwe byavaga muri canada ntabwo bizongerwa koherezwa mu rwanda ni urugero rwongera avuga ati ingendo ingendo ingendo z'ubucuruzi zakorwaga nazo zirahagaritswe ni ukuvuga ko minisiteri y'ubucuruzi niyo izagomba kugenda ikabishyira mu bikorwa nimba yagomba gutumira abacuruzi b'abanyarwanda kujya muri canada cyangwa se ibicuruzwa bya- byoherezwa mu rwanda niyo ifite eh, inshingano ah, mu gushyira mu bikorwa izo- i- ibyo bikorwa eh, bigomba gukorwa ibyo bihano bigomba gukorwa iyo navuga ku gihugu ubwa- ubwacyo nka nk'umuryango w'ubumwe bw'uburayi ah, yo urabona ko ntabwo iratanga ibi- ukubona ibyo nashoboye gusoma ntabwo baratanga ibihano ah, kubera ko byafashwe na- n'umutwe w'aba- wa- wa- w'abadepite niko navu- na- nabyitwa ivuga yuko iyi komisiyo ishinzwe eh, iyi komisiyo y'ubumwe bw'uburayi yari izabishyira mu bikorwa iyo nta- ndatekereza ko bitarashyirwa mu bikorwa Mm, iyo babishyize mu bikorwa ho gufata ibyo bikorwa tukareba ibyo ari byo I- iyo babishyize mu- mu mu bikorwa ndagira ngo nsabe abari ku murongo wa telefoni ntibarambirwe turaje mu kanya tubaha ijambo Ah, iyo babishyize mu bikorwa ku rwego rw'umuryango bikorwa uh, gute
iyo bi- urumva eh, iya nuza um, ibyo bita u- u- u- union commission eh, a- a- european union commission cyangwa se eh, umuryango w'uburayi eh, iki- wa- washyizeho urwego rushinzwe gushyira mu bikorwa ibyemezo bifashwe n'urwego rw'abadepite ni ukuvuga ko amategeko yose ashyizweho i- ingamba zose zifashwe hari urwego rushinzwe gushyira mu bikorwa niyo byo byita union commission niyo rero ifite inshingano ah, zayo mu kuvuga guti ibi byemezo bifashwe nitwe tugomba kubishyira mu bikorwa navuga gu- na- navuga ni- niba ureba wabonye yuko buri gihugu muri buri gihugu hari nka ambasaderi uhagarari- uhagarariye ah, ubumwe bw'uburayi muri icyo gihugu Ah, ni ukuvuga ko abatanga amakuru ab- ab- aba- nawe ashinzwe gukurikirana kuru- gukurikirana ko ibyo bihano byafashwe ambasaderi uri muri icyo gihugu kumenya uko birimo bigenda nimba bigenda neza cyangwa bitagenda neza kuko muri amba- muri iyo navuga mu rwego rwa ambasade- amb- ambasade aho rukorera nko mu rwanda ndabizi ko eh, european union cyangwa se u- ubumwe ubumwe bw'uburayi bufite ibiro byayo mu Ru- mu rwanda ni ukuvuga ko icyo gihe iyo ambasade nayo ifite ibiro bikorera aho ngaho nayo ibishinzwe gukurikirana ko ibyo bi- ntibishyirwa mu bikorwa urebye n'iyo komisiyo ibishyira mu bikorwa ah, ifatanyije na na za ambasade n'ibindi biro n- n'abandi bafatikanya ba- bakorana cyane cyane ureba ubona ko hari nk'ibihano bifatwa bigenda bitanyura no muri bije y'igihugu cyangwa icyo bita baje sapote bigenda bifasha umuturage ah, uh, bitanyuze ku ruhande direkitoma ni ukuvuga ibyo ngibyo byo bihita bigira ingaruka aho kanya kuko nk'ikigo ah, nka bya bindi nasobanuraga mvuga ya usaid cyangwa se union europeyeni nayo ifite ibihano ah, bifite imfashanyo itanga ikaziha abaturage zikazigera ku baturage nko kugaburira abana mu mashuri gufasha abaturage hari ibyo bikorwa bigenda bikorwa bi- bitanyuze muri muri leta bikajya bigera ku muturage ibyo bihita bihagarara ako kanya kuko baba bafite ibigo bakorana nabyo bahita babihagarikira babahagarira- babihagarikira imfashanyo izo mfashanyo batangaga babiha ibyo bigo byari bikorana n'abaturage bahita bihagarika ako kanya ibyo rero bihita bigira ingaruka ako kanya ibinyura muri budget support habwo binyu- bishobora gufata igihe kugira ngo bigere ku muturage Mm. turakomeza Nuko tu- nabisobanura.
Mm, yego mm, turakomeza tureba eh, ibijyanye n'ibyo bihano wenda n'icyo ah, abari mu nzego zishinzwe kubungabunga ubukungu bashobora ah, gukora mu rwego rwo ku- kwirinda ko bwahungabana ariko eh, nyemerera tujye ku murongo wa telefoni twakire hariho abantu babiri hariho marcel na siriyake clement silva duhere kuri marcel ikaze mu kiganiro muri isanga
murakoze cyane kandi n'umutumirwa nanjye ndamuramukije
arakumva
Eh, mperereye i kigali mu rwanda ndashaka kuvuga ni nk'igitekerezo ariko ndi bumubaze ikibazo nyuma ntekereza ko eh, gufata ibihano gufatira igihugu ibihano wenda kubera ikibazo nk'iki ngiki kiriho cyo mu burasirazuba bwa kongo bavuga ko leta y'u rwanda ifiteho ingabo eh, njye mbibona mu buryo bubiri uburyo bwa mbere harimo nk'igikangisho ibi bihugu bikize bishobora kuba bikoresha nko ku bihugu bikenye kugira ngo bahorane ijambo bahoranye mu gihe cy'ubukoroni wenda akaba ari nayo mpamvu rimwe na rimwe ibihugu byacu bya afurika bidatera imbere kuko iteka ryose biba bihora bihanze amaso amahanga ikindi cya kabiri iyo urebye ukuntu imiryango mpuzamahanga yose yahagurukije gufatira u rwanda ibihano uhita wibaza ngo kuki igihe abacanshuro bafashwe nayo mu makumyabiri na gatatu banyuzwaga mu rwanda iyo miryango yose ko itahagurutse kandi gukoresha abacanshuro mu ntambara nk'izi ngizi batemewe byagenze bite ko ho bacecetse bakaruca bakarumira ntabwo byaba ari uko abo bacanshuro bari abazungu iyo baba birabura nabwo baba baracecetse hanyuma ikindi eh, ahangaha nanone kindi navuga ni ugukuramo isomo ku bihugu bikiri mu nzira y'iterambere cyane cyane ibyacu byo mu karere k'ibiyaga bigari kubera ko usanga abantu benshi bahora bategereje inkunga z'amahanga kurusha uko bakoresha duke twabo bafite ubwabo usanga n'ingengo z'imari z'ibihugu zisapotingwa n'izo nkunga aha nkavuga nti bishobora kuba intandaro yo kwigira bya nyabyo ku buryo bwuzuye twarabibonye muri libiya kadasi mbere y'uko apfa cyari igihugu giteye imbere ahubwo cyo gitanga umwenda ariko amaze gupfa uyu munsi libiya icitsemo gatanu twarabibonye siyadi baratsinda abanyamerika hariya muri somaliya cyakurikiyeho n'uyu munsi dore kuva muri mirongo cyenda kugeza uyu munsi n'ibi ngibi rero ntekereza ko ibi byose ababirigi n'abadage nibo babyishima imana nibo bakase imipaka ariko ubona ko ibintu byakomeje kuba agatereranzamba haravuga umutwe wa emutiyeni ariko efudereri ntigire ikivugwaho ibi ngibi nabyo aze kubitubwira hatubwira impamvu hari ibintu bamwe ba- ba- baceceka ibindi akaba ari byo bashyira mu majwi byonyine kandi hari ahabarizwa imitwe myinshi wenda no kuvuga ku rwanda gufunga imi- intwaro nk'u- nk'uku nguku eh, ubwirinzi bwacu bw'igihugu tekereza ko hari umutekano w'umuntu ku giti cye kandi ntawe ugira inama umuntu uburyo arugarira urugo rwe cyangwa se uburyo arurangaza buri muntu akinga akurikije ubushobozi bwe murakoze numvaga ari icyo ngicyo nshobora kuvuga muri iki kiganiro urakoze marcel ariko nagira ngo nibutse yuko umutumirwa wacu turimo turaganira nk'impuguke mu byerekeye ubucuruzi n'imari ibyemezo rero eh, byo ku rwego rwa politiki nubwo ntamuvugira bwose eh, ndatekereza ko byaba bisa nk'aho bigiye ku ruhande rw'insanganyamatsiko yacu ariko buriya naba afite icyo bi- abivugaho araza kubivuga nibutsa abaduteze amatwi n'abohereza nimero zabo bashaka kubaza ibibazo ko bagerageza kubigenda babiganisha eh, kuri iyo nsanganyamatsiko bamubaza nk'impuguke eh, mu byerekeye ubucuruzi n'imari kuruta ko ah, byaba ari ibibazo ku ngingo za politike Njya- mbere y'uko gusubiza reka eh, twihuse twakire na siriyake clement silva ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane Mm. uherereye he ikibazo cyangwa igitekerezo okay ndumva tutakumva reka eh, ubwo uraza kwigira ahantu ha- hatari urusaku ubone kubaza ikibazo cyawe Eh, eh, bwana kamanzi
yego murakoze ne- kuri uh, duhamagaye abaza yibaza ati ibihugu byafashe ubundi byari hehe uh, cyane cyane akumva ko igitekerezo cyari ukuvuga ko ibi bihano uh, bitagira icyo bigeraho cyangwa usanga ari ukwibasira icyo navuga ko ni uko uh, natangiye mbivuga yuko ibihano bi- bifatwa hari ikintu bisha- bigamije kugeraho Ah, bishobora kukigeraho ushobora no kutakigeraho Ah, kandi bifatwa bitewe n'inyungu ya buri gihugu ku giti cyacyo Ah, ari inyungu ah, ari amerika afite inyungu iyo ufashe ibyo bihano ishaka kugeraho bitewe inyungu navuga ni ukubifatanya nk'imiba- nk'umubano bishobora kubifatanye ni- n'igihugu cya kongo Ah, wenda igihugu cya kongo cyashoboye kumvisha amerika ko cya- cyatewe noneho eh, amerika ikavuga kuko ifite inyungu y'uko aricyo cyakora kugira ngo eh, mu- muri- nimba cyaratewe noneho ah, i- gu- abateye icyo gihugu bahagarire- bahagarike kugitera muri ubu baravuga ko u rwanda rwo rwateye muri kongo Ah, urumva ko ah, hari indi nyungu navuga ni mu rwego rujyanye na human rights ah, sinzi uko nabyita mu- mu- mu Uburenganzira bwa muntu.
bwa- uburenganzira bwa buri muntu Ah, ibihugu byateye imbere cyane cyane bibishyira imbere Ah, urabona nk'abantu benshi bapfa iyo bapfuye bijya kuri za televiziyo hirya no hino ku isi abaturage barabibona bashyira igitutu rero kuri za leta zabo kugira ngo leta zabo zigire icyo zibikoraho akenshi usanga ibihugu byo hirya no hino ku isi bita- byitabira ah, kureba koko abo bantu barengana barengana iki niyo mpamvu akenshi bashyiraho ibyo bihano ikindi na buri wese atakwirengagiza ni uko muri muri ah, iriya muri kariya ka leta ya kongo ari igihugu gikize cyane ah, gifite amabuye y'agaciro n'ubundi bukire bwinshi cyane ah, ku buryo hari inyungu nyinshi cyane z'ibihugu byinshi cyane ku buryo izo nyungu ntabwo bazireka ngo ah, cyane cyane amasosiyete ak- yabo akorerayo ko ah, ya- ayo masosiyete ya- yagira ya- yahungabana Ah, icyo- izo ni inyungu ziba zihari ku gihugu ku gihugu cyabo Ah, bagomba gusigasira kugira ngo amasosiyete akorera aho ngaho cyane cyane n'imirimo yatangwaga idahagarara hari inyungu nyinshi ziba zirimo ku bihugu ku giti cyabo hakabaho ah, no- uh, tubivuge no nko- rega tu- tubyagure dushyire mu rwego rw'isi Ah, ubundi ah, umuryango w'ubumwe ah, u- u- umuryango w'u- w'abibumbye washyizweho ufite ingamba yo kugarura amahoro n'ubumwe ku isi ni ukuvuga u- uwo muryango ushinzwe wari ushinzwe guhagarika izo ntambara zose zigenda ziba ku isi ukagarura amahoro uretse ko bigaragara ko byinshi byagiye bigaragara- bi- binanirana urabona muri kongo byarananiranye imyaka myinshi ba- bahamaze ariko eh, niyo mpamvu ubona ko ah, umuryango w'abibumbye nawo wafashe ingamba cyangwa ibihano ah, u- usaba u rwanda gukura ingabo mu- muri kongo unayi- usaba n'u rwanda guhagarika gufasha uriya mutwe wa makumyabiri na gatatu ubu urumva rero hari inyungu zi- zijyanye ku gihugu ki- ku cya- ku gi- ku gihugu cya- cyacyo uh, cyangwa se ku- muri rusange uh, mu buryo bwo ku isi binyuze mu muryango ubumwe bw'ab- bw'abibumbye usanga ibyo byose ari- ari- uh, ari ibintu uh, umuntu atakwirengagiza cyane cyane byose eh, wenda ntabwo mvuga inyungu ko hari umuntu ubivanamo inyungu igaragara hari n'inyungu zitagaragara ah, kenshi cyane Ah, izo na nyungu zitanagaragara usanga ari nazo zisa- usanga zifite ingufu nyinshi cyane Mm, hari Ah, abatwandi- yandikiye rero kuri facebook barimo mu nyeshyaka jean damour avuga ati ese ubwo ikibazo ni ukuba u rwanda rwatera inkunga emu makumyabiri na gatatu cyangwa ikibazo cyari gikwiriye gukemuka n'impamvu u rwanda rwagira ayo mahitamo n'ubwo ari nta bihamya by'uko uwo mutwe ari u rwanda rwufasha ati gusa uko byamera kose u rwanda ntabwo ruzamera nka kongo ngo rwe gucunga umutekano n'ubusugire bw'igihugu ibyo kandi bikorwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi kongo n'uburundi n'abo bafatanya barimo fdr igihe bigambaga gutera u rwanda burya ubuyobozi bw'u rwanda bwarumvaga kandi ntabwo bwari guterera iyo ngo igihugu kigabweho ibitero ati naho abafata ibihano eh, naho abafata ibihano bo oh, bashyize imbe- icyo bashyize imbere kirazwi n'indonke bakurikiye muri congo na sh- icyo yise mu cyongereza shameful deals eh, cyangwa se eh, bikorwa bi- bikojeje isoni ubucuruzi burimo ibikorwa bikojeje isoni hari gukina bari gukina n'abayobozi b'icyo gihugu Abo witwa jide niyo nzima ati "N- nta ngaruka kuko inkotanyi zifite ibanga zigendana zifite gazi na peteroli kandi u rwanda rukorana kompiyuta hari ikindi yari yashyize muri iyi mesaje ariko twagikuyemo kubera amahame agenga itangazama umwuga w'itangazamakuru atugenga um, cyangwa se agenga abanyamakuru bose aho bava bakagera masengesho jean paul ati amerika yofatira gute u rwanda ibihano ariyo yayitumye la raison du plus fort est toujours la meilleure birazwi ko eh, kare nahoze mbaza abazi igifaransa barambwira ngo eh, ngo ibyo bivuze ngo igitekerezo cy'ukomeye iteka nicyo eh, gifatwa cyangwa se nicyo kiganza ati birazwi ko kuko iyo yaba ikindi gihugu cyabikoze kidahagarikiwe kiba cyarafatiwe kutongera kugura ibirwanisho mu bindi bihugu kuko kuvogera imbibe z'ikindi gihugu eh, cyikuki- cyikukiye ukakirasa ugikora ugihora ubutunzi muri cyo amakungu arorera ukirirwa wica usesa amaraso y'abenegihugu ubahora ubutunzi bwabo mwebwe mubikora mutejwe imbere no gusesa amaraso y'abenegihugu rero ibyo ni igitekerezo cya masengesho jean paul ku murongo wa telefone dufite jean claude na casimir sibo rurema duhere kuri jean claude kaza mu kiganiro muri sanga aho uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo
yego murakoze cyane Mm.
Eh, nitwa hazerimana jean claude mperereye mu murenge wa ngarama mu karere ka gatsibo Eh, ikibazo tugira ni amahanga avuga ngo afatira u rwanda ibihano kubera umutekano eh, rwagiye kurinda kurinda ku mbibi zarwo ntabwo ari ukuvuga ngo ruri muri congo ahubwo rwagiye kurinda ku mbibi zarwo ahubwo ikibazo kubera ko egisperiyanse u rwanda rufite hagiye habamo intambara zigoranye z'ivanguramoko biriya bintu bibera muri congo bishobora kuba ari jenoside ariko amahanga ntabyiteho ubwo rero twahisemo gutekereza kuvuga ngo ese byagenda gute kugira ngo turinde umutekano w'igihugu kubera ko congo yavuga ko iri gutera u rwanda amahanga abyumva ariko nta kintu yigeze abikoraho ariko gusa gutekereza icyo kintu amahanga ugasanga afatiye u rwanda ibihano atabanje gutekereza neza yige ku kibazo cy'abanyekongo agenda gikemure ubwo twagize impungenge ese ibi bintu bizageza ryari bizagarukira he mutubarize impuguke mutubarize abo banyamahanga bafata imyanzuro batabanje kureba ikibazo twabategejeho mbere cya fdr ziri muri kongo ubwo rero nkavuga ngo ibyo ari byo byose mwatubariza abanyamakuru mukatubariza amahanga icyo babikoraho murakoze cyane urakoze cyane bwana habyarimana jean claude uti bizageza ryari bizagarukira hereka twumve na casimir sibo rurema eh, kaze mu kiganiro muri sanga aho uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo
mwiriwe mwiriweho
yego ni kazimiri muvugana Mm.
ibyo bihano badufatira ni- ntabwo tubyumva kimwe
Mm.
mwumva arize umutumirwa ati kuki igihugu gifata ikindi gihugu ibihano gute ese hari urugo rwafatira urundi rugo ibihano ariko nk'u rwanda Mm.
rufite ubunararibonye rwo si ubwa mbere rufatiye ibihano rufite uko ruzagenda rubigenza ariko mutubarize ati ni gute igihugu gifatira ikindi gihugu ibihano
Eh, urakoze urakoze cyane bwana sibo rurema casimir eh, ugire umunsi mwiza
murakoze ndategereza ibisubizo byanyu ndabyumva kuri radiyo ndi kumva kuri radiyo ye urakoze cyane bwana kamanzi uyu ati gufata ibihano bizageza ryari bizagarukira hehe undi ati igihugu gifatira ikindi bihano gute byinyibukije ejo bundi u rwanda rutangaza ko narwo ruhagaritse ibikorwa by'ubufatanye rwari rufitanye n'igihugu cy'ububirigi
nibyo urakoze mutagoma uyu witwa jean claude yavuze ibintu byinshi cyane igisubizo kuri we navuga ko numva ari igihugu twe tugomba kwishakamo ibisubizo nk'abanyafurika nk'abaturanyi tutaguhamagara abandi ngo ntibaze badushakire ibisubizo ndumva ariho twahera nk'umuntu w'umuturanyi tuvuga umuturanyi w'u rwanda na congo ndumva ariho bagomba kwishakamo igisubizo icyo ni igitekerezo cyanjye na kuriya na afurika ubona y'ubumwe ubumwe bwa afurika cyangwa se mu buryo bw'akarere turabatumira abandi urabatumira ko hagati y'ibihugu bibiri babanje gushaka ukuntu bakumvikana kuri ibyo bibazo bihari urumva ko binananiwe kumvikana ariko bitabaza abandi kugira ngo baze kubafasha ariko mu gihe cyose tuzaba duhamagara ngo abandi ntibaze baturebere umuriro urimo gushya iwacu bizatera ibibazo byinshi cyane ko hari ibibazo byinshi kenshi usanga igihugu kiba gifite kikananirwa kubirangiza n'ugasanga bigiye bizana izi ngorane turimo kuvuga usanga nk'ibihugu bifite akenshi wasanze uvuga hagati y'u rwanda na congo hari impunzi zimwe ziri mu rwanda izindi ziri muri congo ugasanga hari ibibazo byagiye bimara imyaka n'imyaka bidakemuwe ugasanga bigenda bikura bikageza aho tugeze dufashe n'amateka uko ibintu byagiye bigenda hari ibibazo byagiye bibaho ariko ugasanga ntibigere bikemurwa guhera muri mu gihumbi na magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu muri ya ntambara y'u rwanda na congo yakuyeho mu butu u rwanda rugiye gukuraho fdr muri congo ibyo ntibyigiye birangira aho wagiye ubona imitwe myinshi igenda ihora ibaho ibyo rero nkabona yuko hagati y'ibihugu ntibyigize mu buryo bwo kubicara hamwe bakabiganiraho ikibazo bakakirangiza iki kibazo ntikize kirangira niba uhamagara abanyamahanga bazaza bazaza ariko ntabwo bizarangira mu gihe tutavuze ngo twicare hamwe tukicoce tukirangize ntekereza yuko bitazashoboka haba no mu gihugu imbere yacyo mu buri gihugu cyacyo haba ibibazo byinshi biri muri congo imbere yayo imbere yacyo nacyo kivuka kivutsa ariya mitwe yose iri muri congo hari ibibazo nabyo biri mu gihugu cyacu cy'u rwanda hari impunzi ziri hanze hari ibindi bibazo biri mu gihugu biba bikakaye ugasanga na rimwe na rimwe bidakemurwa no mu gihugu imbere yacyo ntekereza ko ibyo byose ari ibintu tugomba gukemura mbere yo kwitabaza abandi bo hanze baza kudufasha muri ibi byose ntekereza ko icyo kintu tutacyitaho cyane ngo dushake ukuntu twakemura cyane cyane nk'umuturage yashyirwe ku isonga nyine agire agira icyo abikoraho cyangwa n'icyo yabivugaho cyangwa akanagira icyo abikoraho ntekereza ko ahantu ari ahantu twagombye kubashyiramo ingufu nyinshi cyane nk'abaturage
komeza
nashyira kuri iki kibazo sinzi mba najya ku kibazo cya kabiri cya kazimiri yego
ku kibazo cya kazimiri uvuga ati ibihano bifata bifatagwa bite ni gute ikindi gihugu cyagufatira ibihano ngira ngo nsubiye inyuma kazimiri nigeze gusobanura mvuga ingengo y'imari y'u rwanda ntango urugero y'ibihumbi bibiri makumyabiri na kane makumyabiri na gatanu nerekana ko igeze hafi kuri miliyari ibihumbi bitanu na magana atandatu na mirongo icyenda gutyo cyangwa tiriyoni eshanu z'amanyarwanda ugereranyije ziri hafi kugera kuri miliyari enye n'ibihumbi na magana atanu y'amadolari urebye hari amafaranga ava mu misoro igihugu cyishakamo angana na mirongo itanu na kabiri ku ijana hari amafaranga aturuka mu nkunga ziturutse hanze angana nka cumi na gatatu ku ijana hari amafaranga aturuka mu nguzanyo igihugu kiguza aturutse hanze agera hafi kuri miliyari imwe cyangwa se makumyabiri na gatatu ku ijana hari n'andi navuze atangwa na atuka muri loni mu gufasha muri biriya bikorwa byo kubungabunga amahoro hirya no hino ku isi navuze agana hafi ya miliyari miliyoni magana atatu cumi na zirindwi z'amadolari ibyo ayo mafaranga yose urabona ko hari agenda menshi aturuka hanze ayaturuka hanze atangwa n'ibihugu icyo gihugu rero gisinyana amasezerano n'u rwanda nka canada sinyanye n'u rwanda amerika sinyanye n'u rwanda ubwongereza bwasinyanye n'u rwanda muri ayo masezerano haba harashyizwemo impamvu icyo gihugu gishobora kuba cyahagarika amasezerano icyo gihe kikavuga ati nimba tubonye hari ikibazo nko nk'intambara hari nk'intambara tukakubwira tukasaba igihugu guhagarika iyo ntambara nimba igihugu kitabyemeye dushobora guhagarika iyo nkunga no mu buryo igihugu nacyo gifite ubushobozi ku giti cyacyo ko kuvuga tuti twebwe ya nkunga twatangaga kuri iki gihugu turayihagaritse cyangwa se n'igihugu kuko mutagoma wari umaze kubivuga u rwanda narwo rwavuze tuti dufatiye ibihano bubirigi nako duhagaritse izi mfashanyo bubirigi bwatangaga igihugu nacyo gishobora kuva muri ayo masezerano kikavuga icyo amasezerano twagiranye ntabwo tugishaka gukomeza kuyakurikiza muri muri muri makeya igihugu cyose gifite uburenganzira nko kuva muri ayo masezerano cyagiye kigerana n'ikindi cyangwa se kigahagarana ano mu rwego rw'ububanyi ibihugu biba bifitanye ububanyi hagati yabyo bishobora kuvuga ati bwa bubanyi nawe mfatanye nawe ndabuhagaritse ubwo ni ubushobozi igihugu gifite ku giti cyacyo gishobora guhagarika ya mibano yari ifitanye n'ikindi nk'uko wabonye ibihugu bimwe na bimwe byagiye bihagarika iyo mibano ni uko nguko mu buryo igihugu gifata gishobora gufata ibihano ku giti cyacyo mu buryo muri rusange imiryango hirya no hino ku isi nayo ishobora gufata ibihano bitewe n'ayo masezerano bagiye bagirana n'u rwanda reka dusabe jean claude ihangane gatoya tukiri kuri icyo kibazo buriya abantu benshi baribaza nanjye ndimo kuba u rwanda rwarafashe icyo cyemezo buriya umuntu yavuga ko nk'igihugu cy'ububirigi cyahombye mu ruhe rwego
nabisobanura gutya ibihano nabishyira nko mu rwego mu buryo bumwe muri rusange hari ibihano bigira ingaruka ako kanya hari n'ibindi bigira ingaruka mu gihe kirekire hari n'ibindi ingaruka ziboneka ku maso y'umuntu hari n'izindi ngaruka udashobora kuboneka ku maso y'umuntu bivuga icyemezo u rwanda rufashe ruti ababirigi ntabwo dufashije ingamba yo guhagarika ubufatanye twari dufite hagati yacu bishobora kugira ingaruka navuga njye navuga mu gihe cy'imbere kizaza niho nabishyira cyane kubera yuko icyo cyemezo ushobora kubona ushobora kubona nta ngaruka mu buryo gifatika kuba u rwanda ntabwo ruha amafaranga cyangwa rufasha ububirigi ariko u rwanda rugenderanira n'ububirigi icyo kintu ni ikintu ubona tudahita uvuga uti koko kirashoboka u rwanda rushobora kuvuga ruti wenda ababirigi bazaga mu rwanda twahaga amaviza twabemereraga kwinjira mu gihugu turabahagarikiye ibyo ni igihugu gishobora gufata ibyemezo nk'ibyo ngibyo ishobora kuvuga ati bo kuri icyo cyemezo u rwanda rufashe ububirigi bushobora gusaba ababirigi ati ubwo badufata iki cyemezo natwe dusabye ababirigi kutongera gushora imari mu rwanda cyangwa se gutembera u rwanda cyangwa se niba abashoramari b'u rwanda bashoraga imari mu bubirigi nabyo u rwanda rukaba rwabasaba ntubongere mwongere kohereza imari yanyu cyangwa gushora imari yanyu mu bubirigi ibyo bintu ni ibintu kenshi bitagaragara utabonesha amaso ariko biba biri inyuma ntabwo waguha urugero muri cya cyemezo abanyamerika bafashe bafatira ibihano buriya bari abantu bavuze nka generali wagiye mu kiruhuko james kabarebe n'uriya uhagarariye muza efuse muri congo iyo usomye iriya nyandiko yanditswe na minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya amerika iyo ugiye hasi hari ibintu mu tunyuguti duto cyane tutagaragara barandika ngo udusabye abanyamerika bashora imari mu rwanda kuba kwifata cyangwa se gushishoza cyangwa se abantu basu- basura igihugu nk'u rwanda mu- mu- mu- mugende mwi- mwi- mwi- mwikandagira mwifasha mwikandagira kubera ko ibi bihano dufashe bishobora kubagiraho ingaruka Mm.
ibyo ni ibintu o, umucuruzi wese ugiye gukora ubucuruzi gushora imari nko mu rwanda abanza gusoma abanza kujya kuri urwo rubuga rwa minisiteri y'imari i- i- i- nako, eh, ya minisiteri y'ububanyi n'amahanga akabanza kumenya nimba ibyo agiye mu rwanda nta ngorane yahura nazo abanyamerika barasoma cyane abashoramari barasoma cyane babanza baga- bagasobanukirwa bagakora za recherche zabo mbere yo kujya gushora imari ibyo ni ibintu bitagaragara ariko bigira ingaruka ku gihugu akenshi ibyo ntabwo umuntu abibona ni muri urwo rwego na- nabivugamo hari ibigarag- kenshi ibintu bitagaragara bigira ingaruka zikomeye cyane kandi bikagira ingaruka mu gihe kirekire Ubu- uyu munsi ubu tuba tutabona Mm.
ni Reka- muri urwo rwego nabivuga yego murakoze cyane reka twakire jean claude na hategekimana eliyazari duhereye kuri jean claude ikaze mu kiganiro muri sanga ikibazo wihuse cyangwa igitekerezo
yego turi kumwe Mm.
mwari muvuze ku ngaruka z'ibi bihano bifata n'ibihugu biri hejuru bifite ingufu Mm.
izi ni ingaruka ku bihugu bya afurika zibituruka karite y'ipovure ziba zizagira ingaruka zibiti kuri ekonomi y'igihugu kubera ko niba baba bafite byinshi byo gucuruza bituma ba- wenda tubaho igihe rero bafashe ambarigo zikabura icyo gihe haba ingaruka za ekonomi ku baturage no ku mibereho yabo so nkibaza nti se ko baba bafashe biriya bihano kuriya bakaba babifatiye nk'u rwanda muri muri kadire y'izi- ya ziriya ntambara ziri kubera muri congo ese ni u rwanda rwateye muri congo kuki batareba origine ya- y'abantu batanga imbunda birirwa barasisha muri congo ahubwo bagafatira u rwanda ibihano ziriya mbunda zi- zituma ziriya ntambara zihoraho n'abaturage bakabaho na- nabi bakaba bakanapfa zikorwa na bande bazigurira he ziva he rero nge nkavuga nti gufata gufata biriya byemezo bakabifatira wowe nako ku rwanda mu gihugu cyo muri afurika ku bukene abantu baba basanzwe bafite aramutse bazifatiye igihugu gi- gikakaye baba bashobora kwirwanaho kubera ko baba bafite ibya- ibyankenerwa bya buri munsi ariko ko ku bihugu byacu tutari twatera imbere tutari twatera imbere mu byerekeye nk'inganda barafata nk'ibikoresho abantu wenda bakoresha bya buri munsi ba- bafata mbarigo abashoramari babo bakananirwa kubitugurisha ariko n'u rwanda rushoboye gufata mbarigo nabo bazifata bakavuga bati mbo niba kanada idufatiye ibyemezo natwe ntihakazagire umunyakanada ubwira ku butaka bw'u rwanda ntihazagire n'igicuruzwa cy'iwabo kigurishwa mu rwanda ariko ntabwo byashoboka kubera yuko ibikoresho byabo turabikenera mu buzima bwa buri munsi ubwo rero nkabona ko ibihano ku- ku- bya biriya bihugu byo bizagira ingaruka ku baturage ariko bakagombye kureba katarizeri cyangwa se origine y'intambara n'ibikoresho bikoreshwa mu kwita abaraye abaturage ba kariya karere jean claude reka tugushimire cyane tu- eh, icyo gitekerezo noneho tujye kwa hategekimana eliyazari ikaze mu kiganiro muri sanga ikibazo cyangwa igitekerezo Hatege- igitekerezo cyanjye mfise Mm.
ni uko mbona iyo bafashe ibihano Mm.
abenegihugu ba- birabagirako ingaruka cyane rwose ahubwo gusa icyo mbona naho bariko barafata ibihano boraba kubera ba- turazi yuko bijya bihugu eh, nk'umubirigi canke se na bijya bintu byose biriko birafata ibihano ni ibihugu bikomeye cyane ahubwo byaraba uburyo ahubwo byahuze ijya migwi kugira ngo none haboneke ubwumvikane kubera aba akongomani cyane rwose bariko birabagirako ingaruka cyane rwose Eh, nko mu gihe rero buraba uburyo kuko turazi ko bashoboye buraba uburyo bagakora cyane rwose bakaba uburyo bakabahuza bakabaha ibiganiro cyangwa se bagafata ingamba ibyo bikoresho nyine cyangwa ibyo bigwanisha aho aho biva bituruka muri ibyo bihugu nyine byabo bakaba uburyo babihagarika none irya ntabwo rigahagarara Eh, nicyo gitekerezo cyanjye murakoze urakoze cyane hategekimana eliyazari ugire umunsi mwiza
Eh, namwe murakoze cyane kuba mwatuganirije ndumva habahamagara benshi eh, ni ibitekerezo ibindi birimo biraza ku muyoboro ku rubuga rwacu rwa facebook yati mwiriwe njya nibaza niba hari ibimenyetso bigaragaza ko u rwanda rufasha umutwe wa makumyabiri na gatatu ikindi iyo ndebye impunzi z'abanyekongo nibaza niba leta yabo hari gahunda igira yo kuba yazicyura zigasubira mu gihugu cyazo viyani jmv ati twebwe abasigaye mu rwanda ibihano ntacyo bivuze kuko abenshi muri twe turya twavunitse ariko ntibyakuraho kumenya kumenya n'abavandimwe pascal niyo buhungiro ati ibyo ni ibikanganyoni ntabwo babiduteye hakizimana siriya yakati u rwanda rurarengana jebi dor ati ingaruka nyabaki ntibafate n'ibindi nta kibazo azi abdul da lakimani mutubarize mu batumire baze kutubwira uko ibyo bihano ntacyo bizangiza ku mibereho y'abaturage no ku bukungu bw'u rwanda leon ati ibi bintu ni uko mukomeza kubikorera amplification ariko ubusanzwe izi nkunga zihagaze igihugu gifite organization ubuzima bwakomeza ku mwaka nta gihugu gitanga inkunga irenze miliyoni mirongo itanu ku rwanda izo nkunga zose uziteranyije ku mwaka nta miliyoni y'amadolari irimo rero guhagarika inkunga sinibaza ariko ari byo guhagarika inkunga burya si u rwanda rubihomberamo gusa ahubwo n'abazitanga barahomba kuko n'abazitanga ntibazitanga kubera impuhwe bazitanga kuko zibungukira u rwanda rubiretse bazihagarika ntihashira umwaka bataragaruka basaba kuzisubizaho banakamaza ibyo bintu nibyo
reka wenda tugire igisobanuro hari dutandukanye ibintu bibiri numvise wenda mpereye kuri icyo kibazo cyane muvuze hari icyo bita inkunga hakabaho n'icyo bita inguzanyo inguzanyo iyo tuvuga ngo ibihugu bifasha bifasha ikindi gihugu ntabwo tudasobanukirwa ese iki gihugu gifasha ikindi gihugu gute harimo ibyiciro bibiri hari inkunga igihugu gitanga ni uko izo nkunga itanga ntabwo igihugu kindi kiba kigomba kwishyura kubasubira nicyo bita garanti amafaranga batanzwe ntabwo igihugu kindi kizayagaruza nibyo gitanze kugira ngo gifashe abaturage ariko hari indi nkunga dushyira muri twashyira mu bwoko bw'inguzanyo inguzanyo zitangwa n'ibyo bihugu kandi urebye ibigo by'imari nyinshi biherereye muri ibyo bihugu kandi bifite bifite icyo bishobora gukora kugira ngo izo mari uwo mwenda watangwaga uhagarikwe kuvuga rero ngo ntacyo ntacyo nta ngaruka byatanga ntabwo ari byo ntabwo mbyemeranya n'ababivuga kubera mu rwego rw'ubukungu rwego rw'imari guhahirana hirya no hino ku isi mu bw'imari hirya no hino ku isi ibyo byose bigira ingaruka icyo nakwemeranya nabyo bagiye bavuga ni uko ibihugu byombi bigira ingorane ingaruka zigira ku bihugu byombi kugira bikoze cyangwa niba ari amerika itanze ibihano cyangwa se ari canada nayo canada hari hari izindi ingaruka bishobora kugira kuri icyo cyemezo bafashe ariko usanga ibihugu kenshi bihagorerwa cyane ari ibihugu by'iwacu cyane cyane inkunga yewe nayishyira ku ruhande nkaguma nkita cyane ku nguzanyo za nguzanyo zitangwa ese igihugu gishobora kubaho kidafashe izo nguzanyo nicyo kibazo tugomba kwibaza byashoboka ku kibazo igihugu nta gihugu kibaho na kimwe ku isi kibaho kidafite inguzanyo ni nk'umuntu umuntu ku giti cyacu tubaho abantu benshi uraguza kugira ngo wikemurire ikibazo runaka aho rero twihanze turebeye mu buryo bw'inguzanyo ibyo bihugu bifite ububasha bw'uko za nguzanyo zatangwaga zashobora kunyura muri bya bigo by'iterambere cyangwa ibigo by'imari bakaba bababuza gutanga za nguzanyo cyane cyane ibikunda kubaho ni uko ibi bigo hirya no hino ku isi bitanga siginari cyangwa bivuga biti iki gihugu ntabwo kizashobora kwishyura ya myenda twayihaye muhagarike kongera kubaguriza kubaguriza kubera yuko ya myenda batazashobora ntibibaha ntibazashobora kwishyura icyo nicyo kigiraho ingorane ingaruka cyane kuzanguzanyo zishobora kugabanuka cyangwa se zigahagarara cyangwa se urwunguko ah, eh, ikiguzi ku- ku- ku- ku- ikiguzi utanga kuri rwa- kuri ya myenda wafashe kirazamuka cyane ugasanga igihugu ntigishobora kongera kwishyura twabibonye cyane nko mu minsi yashize gana yagize ibyo bibazo bitewe n'uko itashoboraga kwishyura none igihugu ki- gi- ki- gihagarara kwishyura aba- abakozi gishobora kwi- gihagarara- kirahagarara neza neza cyane ko kidashobora kuguza hirya ku- hirya no hino ku isi iyo ibihugu byacu bitajyaga biguza icyo gihe byashoboka ko nta ngorane zibaho naho bitangiye n'ingu- in- in- inkunga ndabyemeranya n'abantu benshi rwose inkunga rwose dushobora kuzireka kandi tutakabaho bazihagarika bashobora kuzihagarika igi- igihugu kikishakamo uburyo none ubwo buryo bukazaba bwa- bwasimbura za nkunga icyo ngicyo byumvikanye ariko ibijyanye n'inguzanyo inguzanyo birakomeye kubaho igihugu kidafata za nguzanyo aho rero bi- ibi niho ha- ha- habera ikibazo ni naho hagira eh, ah, ingaruka cyane cyane ku baturage Mm, tugana ku musozo ndabona dushigara- dusigaranye iminota ine gusa eh, tu- hari ibikorwa n'abanyapolitike byo ku rwego rwa politike nyine ariko noneho hari n'abo umuntu yakwita abatekinisiye bashinzwe kubungabunga ubukungu bw'igihugu no kugira ngo ba- eh, barengere inyungu z'abaturage mu rwego rw'ubukungu bakora iki muri iki gihe tuvuga yuko ibi bihano bishobora guhungabanya ubukungu bw'u rwanda urumva nk'umuntu w'impuguke mu byerekeye ubucuruzi n'imari n'iby'ubukungu abashinzwe ubukungu bw'u rwanda babyitwaramo bate muri iki gihe
okay um, eh, urakoze cyane mu rwego rwo kurengera ubukungu ah, urumva ko u- uvuga uti ubukungu bwanjye ntabwo nshaka ko buhang- bu- bu- buhungabana Ah, hari navuga we nk'ikintu cya mbere eh, cyangombwa cyatuma ubwo butabahungabana na gato ni uko nk'igihugu nk'u rwanda rwavuga ati ibyo banshinja ndabyemeye icyo gi- noneho eh, mbishyize mu bikorwa icyo gikorwa nakoraga ndagihagaritse Ah, icyo nicyo cyatuma ubukungu budagira icyo cyo buba na gato Ah, eh, aho ngaho Ah, mu buryo bijyanye n'uko ah, ah, mu guhangana n'ibyo bihano n'ibyo igihugu kivuze kiti ntabwo njyewe ibyo bandega simbyemera Ah, ibyo bihano ntacyo bizatanga nta n'icyo bizakora ku bukungu bwanjye Ah, hari ibintu navuga bike navuga byashobora gukorwa n'igihugu ah, muri make Eh, navuga nk'ibintu bine cyangwa bitanu ni ukunyarutsa dushigaje Ah, iminota kugira nk'itatu ngo, eh, navuga ubu- ubu ndihutisha cyane rwose Mm.
Ah, icya mbere ni uko igihugu gishobora guhamagarira abaturage gushyira hamwe bagashyigikira leta noneho bakemeza ingamba zikomeye cyane ah, zo- zo kwiboha umukanda kuko icyo gihe ugomba kwiboha umukanda kugira ngo ushobore gu- kubyaza umusaruro mu baturage bawe icyo gihe rero kugira ngo ukunde nuko abaturage bafatanya na leta hamwe bakaba bakifata umu- baki- ah, Kwizirika umukanda.
ba- ba- kwiboha umukanda kugira ngo bashobore guhangana ni- n'ibyo bihano ikindi ni ukongera ingufu kongera nk'ubu buku- ubu- umu- umu- umu- nakongera navuga gutyo kongera umusaruro w'imbere mu gihugu Eh, no kongera amasoko ni ukuvuga ko umusaruro w'imbere cyane cyane umusaruro mu mu bijyanye n'ubuhinzi ni ukuvuga ko ugomba kuzamuka cyane ko ibicuruzwa byaturukaga hanze ni ukuvuga bishobora guhagarara icyo gihe ni uko abaturage bagomba kwishyura ku- kuzamura umusaruro ba- umusaruro babonaga bakawongera noneho bagashakisha amasoko yaba amasoko imbere mu gihugu n'amasoko hanze kugira ngo babone aho bagurisha bya bicuruzwa bari bafite ko batagishoboye kubijyana muri ya ma- muri ya masoko yo hanze ikindi ni uko ibihugu byafashe eh, eh, ab- ibihugu byafashe eh, ah, ibi bihano Ah, ku isi na- dufite ibihugu birenze ibihumbi ah, ibihugu mag- ah, navuga magana abiri ku hirya no hino ku isi ni ukuvuga ko igihugu gihe gifitanye imibano n'ibindi bihugu bitafashe ibi bihano ni ukuvuga kongera imibano n'ibindi bihugu bitafashe ibi bihano nabyo ushobora kubana n'ibindi bihugu bya bindi byagufatiye mu gihe bya bindi byagufatiye ibihano ukabana n'abandi ugafungura amarembo ukabana n'abandi hirya no hino ku isi ikindi we navuga no- ni ugusubiramo ah, ingengo y'imari iya ngengo y'imari uko bari bayikoze bayikoze ah, batitaye ko hari ibihano bizaza ubwo ibihano bize no gusubira inyuma n'uko ya ngengo y'imari bakareba ukuntu buryo bayisubiramo bakareba aho bagabanya bakareba niba abakozi benshi bagomba gukoresha bakabagabanya bakareba niba ari amafaranga yo gusesagura byari bihari ikindi cya nyuma navuga ni uko akenshi usanga ibijyanye na n'uburyo amafaranga akoreshwa kenshi usanga habuza akoreshwa nabi cyangwa icyo nabita corruption ugerageza gushakisha ahantu hirya no hino hose amafaranga yasesagwaguza
yasesagurwaga yasesagwaguza none ukayagabanya hirya no hino ya yandi yibwaga yagiraga gute ukongera umurego kugira ngo ibyo bikorwa byakorwaga hashyirwemo umurengo kugira ngo ntibyongere gukorwa nibyo ngibyo muri make navuga ibyo gukora washinze akanayobora ikigo cy'urugaga rw'abacuruzi bo muri amerika gifite icyicaro Chicago muri leta ya Illinois reka ngushimire cyane umwanya uhaye ikiganiro muri sanga umwanya ntabwo utubaniye ariko urakoze cyane
murakoze namwe mutagoma nshimire namwe mwese inshuti mwaduteze amatwi bo tutashoboye kwakira mbisegureho kuri mikoro mwari kumwe na Jeffrey mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese